byose aho muri hose
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri abarundi b'impunzi mu nkambi ya rusenda baravuga ko bamaze amezi atatu badahabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa ukuntu byifashe n'ukuri uri kuragendagendera ingo nyinshi ababyeyi ubu ngubu barabura icyo bagaburira abana twebwe tubayeho nabi cyane kuko nta kidufasha n'amashyirahamwe ya sosiyale twavuga ngo tukwikubitse ko uyikubise kikubwira ko ngo asere nta kigagayo duhaye mu rwanda abaregera indishyi mu rubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi be barasaba amafaranga miliyari ebyiri perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo arasaba mugenzi we w'u rwanda gushyikiriza inkiko abakekwaho ubwicanyi bwabaye mu burasirazuba bw'igihugu cye esipanye izakingurira amarembo abakingiwe covid guhera ku itariki ya karindwi y'ukwezi gutaha naho muri nigeria umukuru wa boko haram yaba yarishwe cyangwa yarakomeretse cyane ngizo ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri iyi saha turayarambura mu kanya gato cyane ikaze kuri radiyo yanyu muri kumwe na thomas kamirindi duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira esipanye iritegura kwakira mu kwezi gutaha abantu bamaze gukingirwa covid 19 mu rwego rwo kongera kubyutsa ubukerarugendo timu ishimwe yaduteguriye inkuru kuva ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatandatu abagenzi bajya gusura igihugu cya esipanye bagomba bose kuba barakingiwe covid 19 byavuzwe na minisitiri w'intebe wa esipanye pedro sanchez kuri wa gatanu aho yumvikanishije ko iki gihugu kigomba kongera kuzahura ubukerarugendo yavuze kandi ko abagenzi baturuka mu bwongereza bo bashobora gusura iki gihugu kuva mu cyumweru gitaha ariko ntiyavuze niyo bagomba kwerekana ko bipimishije virusi ya korona cyangwa se bayikingiwe ku rundi ruhande ubwongereza bwo bwashyizeho amabwiriza agomba gukurikizwa n'abagenzi bava muri esipanye binjira ku butaka bwabwo bagomba gushyirwa mu kato bahageze kandi bakerekana ko nta virusi ya korona bafite esipanye nicyo gihugu cya kabiri ku isi gisurwa cyane nyuma y'ubufaransa mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda esipanye yasuwe n'abantu barenga gato kuri miliyoni mirongo inani n'eshatu mu gihe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri umubare wagabanutseho mirongo irindwi na karindwi ku ijana kubera icyorezo cya virusi ya korona muri uku kwezi minisitiri w'ubukerarugendo yavuze ko bateganya kwakira byibuze abantu baturutse mu bindi bihugu bagera kuri miliyoni mirongo ine n'eshanu ubukerarugendo ni kimwe mu bintu byagezweho ingaruka cyane na virusi ya korona aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bukerarugendo rivuga ko mu mwaka wa bibiri na makumyabiri bwagabanutseho mirongo irindwi na kane ku ijana ugereranyije n'umwaka wawubanjirije wa bibiri na cumi n'icyenda noneho tujye muri nigeria umuyobozi wa boko haram umunyanigeriya abubakar shekau yaba yarishwe cyangwa yarakomeretse cyane ibinyamakuru n'ibigo ntaramakuru binyuranye byemeza ko shekau byaba byaramubayeho ejo bundi kuwa gatatu mu mirwano imaze iminsi ibera mu ndiri ye mu ishyamba rya sambisa mu majyaruguru ya nigeria hagati ya boko haram n'umutwe wa leta ya kisilamu mu burengerazuba bwa afurika iswap mu magambo magufi wibarutse kuri boko haram mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu igisirikare cya nigeria nticyemeza aya makuru umuvugizi wacyo general mohamed yerima yatangaje uyu munsi ko bishobora kuba ari impuha ariko ko barimo babikoraho amaperereza abubakar shekau ayobora boko haram kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda inshuro nyinshi amakuru yagiye atangaza ko yishwe ariko buri gihe akongera akiyerekana cyane cyane abinyujije mu mavidewo mu burasirazuba bwo hagati israheli n'umutwe wa hamas wo muri palestina bahanye agahenge nyuma y'iminsi cumi n'umwe bari bamaze barwana israel yaburiye ariko umutwe wa hamas kwirinda kongera kohereza ibisasu bya roketi ku butaka bwayo nibyo timu ishimwe atubwira minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yihanangirije abategetsi b'umutwe wa hamasi yavuze ko bakwiye kwirinda kugira ibindi bisasu bya roketi bohereza ku butaka bwa israel mu ijambo rye nyuma y'amasaha make aya masezerano yo guhagarika imirwano atangiye kuri wa gatanu netanyahu yavuze ko niba hamasi izi ko israel ishobora kwihanganira ubundi bushotoranyi yayishozaho yaba iri kwibeshya minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yarahiriye kuzakoresha imbaraga z'umurengera mu gihe hari ikindi gitero cyaba kigabwe ku bantu batuye mu nkengero z'intara ya gaza ndetse no mu tundi duce twa israeli nyuma y'aka gahenge kabonetse israeli n'umutwe wa hamasi bari bamaze iminsi cumi n'umwe barwana kandi iyi ni intambara ya kane ibaye kuva abarwanyi b'uyu mutwe wa hamasi bafashe ubutegetsi muri gaza muri bibiri na karindwi babwambuye indi mitwe baburwaniraga timu ishimwe reka eugene mukankusi akwakire nawe atubwire ukuntu aka gahenge hagati ya israeli na hamas kugeza ubu impande zombi zikubahiriza ako gahenge katangiye kubahirizwa uyu munsi kuwa gatanu nyuma y'urugomo rurengeje kure urwabaye mu myaka myinshi kugeza ubu agahenge kagezweho mu gihe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yarahiriye gufasha intara ya gaza kwisana n'umuryango w'abibumbye wamagarira israel n'abanyepalestina gusubira mu biganiro bombe za israel kuri gaza n'ibitero bya roketi by'abarwanyi b'umutwe wa hamasi ku mijyi ya israel byahagaze nyuma y'iminsi cumi n'umwe hakurikijwe amasezerano yahujwe na misiri cyakora imishyikirano yo kubumbatira amahoro iracyategerejwe kandi ntawe uzi igihe ako gahenge kazamara indi mirambo itanu yakuwe mu bisigazwa by'amazu mu gice gituwe cyane cya palestina byatumye umubare wamaze gupfa ugera kuri magana abiri mirongo ine na batatu habariyemo abana mirongo itandatu na batandatu hari n'abandi bantu barenga igihumbi na magana cyenda bakomeretse hari n'ibikorwa remezo byangiritse hamwe n'amazu y'abantu ku giti cyabo muri israeli igisirikare cyavuze ko umusoda umwe yishwe kimwe n'abasivili cumi na babiri amagana bavuwe ibikomere basigiwe na roketi zakuye abantu umutima bagakwirwa imishwaro bagahungira kure cyane kugera i Tel Aviv Misiri yavuze ko ishobora kuzohereza intumwa ebyiri zo gukurikiranira hafi impande ziri mu ntambara ivuga ko yiteguye kwihimura kuwarenga ku masezerano ayo ari yo yose abasivili ku mpande zombi zihanganye ntibabishira amakenga murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri Algeria polisi yiriwe igerageza guhagarika imyigaragambyo iba buri cyumweru mu murwa mukuru leta ivuga ko idashobora gukomeza kubyihanganira timu ishimwe aragarutse imodoka zigera kuri makumyabiri z'inzego z'umutekano ziriwe zigenda mu mujyi rwagati zari mu gikorwa cyo gukumira imyigaragambyo imaze gusa nk'aho imenyerwa muri Algeria kuko iba buri wa gatanu w'icyumweru imyigaragambyo nk'iyi isa nk'iyatangiye muri bibiri na cumi n'icyenda nyuma y'ihirikwa ku butegetsi bwa perezida wariho icyo gihe abdelaziz buteflika ubu abigaragambya bavuga ko badashaka ko igisirikare cyivanga muri politiki abapolisi batandatu bari muri iki gikorwa cyo gukumira imyigaragambyo bagaragaye bicaye mu nzu abantu bafatiramo ikawa hafi y'ahashyizwe bariyeri yafunze umuhanda umwe mu bigaragambya witwa amarush yavuze ko aza kwigaragambya ariko ko ataza guhangana n'igipolisi muri kuno kwezi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yasabye ko abantu bigaragambya bagomba kuba bafite uruhushya rwerekana igihe batangirira n'igihe barangiriza umuvoma ya hirak iyoboye iyi myigaragambyo yari yayihagaritse mu kwezi kwa gatatu muri bibiri na makumyabiri kubera icyorezo cya virusi ya korona ubu iyi myigaragambyo yasukuwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ikaba iba buri wa gatanu umwe mu bigaragambya yavuze ko kubakumira hakoreshejwe ingufu ntacyo bimaze kuko bagomba kugera ku cyo biyemeje yongeraho kandi ko batazasubira inyuma twambuke mediterane tuve muri algeria tujye muri esipanye esipanye itangaza ko yashubije muri maroc abimukira barenga ibihumbi bitandatu na magana atandatu aba bantu bari mu bandi barenga ibihumbi umunani bamaze iminsi isewuta ni merira kuri uyu wa gatanu ku munsi wa kabiri wikuranyije nta bandi bambutse bajya sewuta naho imeriraho hageze abarenga icumi bonyine gusa muri iki cyumweru umubano hagati ya esipanye na maroc wajemo agatotsi kubera abimukira bisukiranyije rimwe kuri rimwe muri biriya birwa bibiri bya esipanye biri mu nkengero za maroc mu mazi y'inyanja ya mediterane bamwe bagiye boga esipanye irega maroc ko yabafunguriye amayira nkana kugira ngo yerekane ko itishimiye ko esipanye yakiriye burahimu gari umuyobozi w'umutwe wa polisario uharanira ubwigenge bw'igihugu cya sahara y'uburengerazuba maroc ivuga ko sahara y'uburengerazuba ari intara yayo naho umuryango w'ubumwe bwa afurika wo ufata sahara y'uburengerazuba nk'igihugu nk'abandi banyamuryango bayo bose burahimu gari yari yagiye muri esipanye kwivuza kovide radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda abaregera indishyi mu rubanza rwa rusesabagina na bagenzi be barasaba amafaranga y'u rwanda miliyari ebyiri y'impozamarira n'indishyi z'ibyabo byangijwe n'ibitero by'inyeshyamba za FLN ni inkuru ya Sumuta Kabuye
ni urubanza rubera mu rukiko rukuru urugereko rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka mu baregera indishyi harimo bamwe basanzwe bafite ubushobozi bishakiye ababunganira mu nkiko n'ikindi cyiciro cyiganjemo abaturage bafite amikoro make bahawe abunganizi n'ikigo nyarwanda gitanga ubufasha mu by'amategeko mu baregera indishyi kandi hagaragayemo ibigo binini byasabye amafaranga menshi akabakaba miliyari aha hagaragaramo ibigo bibiri byari bifite imodoka zitwara abagenzi zikaba zaratwikiwe mu ishyamba rya nyungwe n'abarwanyi ba FLN nk'uko byavuzwe n'abaregera indishyi ikindi cyiciro cyagaragaje amafaranga menshi ni icy'imiryango ifite ababo baguye muri ibi bitero hari umupfakazi wagaragaye asaba miliyoni ijana kubera umugabo we wishwe mu gihe hari undi mubyeyi wiciwe umwana wasabye asaga miliyoni mirongo itanu nk'uwahoze ari gitifu wa nyabimata nsengiyumva vincent umwe mu bagizweho ingaruka n'ibitero byagabwe na FLN ni umwe mu basabye indishyi z'akababaro ndetse no kwishyurwa ibyo byangiritse aho asaba miliyoni mirongo irindwi n'eshanu yagaragaje umutungo we wangijwe harimo imodoka ye yatwitswe avuga ko ifite agaciro ka miliyoni makumyabiri n'eshanu kugeza ubu akaba atarabona indi yavuze kandi ko yamaze amezi agera ku icumi yivuza nyuma y'aho abagabye ibitero basize bamurashe mu mutwe ndetse n'ubu akaba akeneye kuzajya kwivuriza mu mahanga nsengiyumva yabwiye urukiko ko nubwo yatanze ikirego cye mu kwezi kwa kane bibiri na cumi n'icyenda arega nsabimana karisita alias sankara gusa ubu yifuza indishyi zatangwa n'abaregwa bose bafatanije ibi ni nabyo byashimangiwe n'abandi bunganira abaregera indishyi ko bareze ririya tsinda rigizwe n'abantu makumyabiri makumyabiri n'umwe kuko nubwo hari abagiye bavuga ko batagiye mu bitero bose bahurije hamwe umugambi wo kubagirira nabi bityo ko bakwiye no kuryozwa ibyangijwe na biriya bitero abaregwa bose bashoje kwisobanura rusesabagina atagarutse mu rukiko hakaba hategerejwe ubushinjacyaha busabira buri wese uregwa igihano gihwanye n'ibyo ashinjwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda kandi nanone mu rwego rw'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa kicukiro i kigali rumaze gutangaza icyemezo ku rubanza rwa eugenia nkunda banyanga uregwa icyaha cya jenoside rwategetse ko afatwa agafungwa imyaka mirongo itatu yakatiwe n'urukiko gacaca ariko kugeza ubu bikaba byari bitarashyirwa mu bikorwa eric bagira ubusa yari ku rukiko yakurikiranye uko urubanza rwasomwe ni icyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro yafashe nyuma yo kwibutsa uko imiburanire yagenze ku mpande zombi mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwasabaga ko urukiko rwakwandika bundi bushya icyemezo cy'inkiko gacaca zo mu murenge wa gatenga mu karere ka kicukiro madamu eugenie nkunda banyanga agafatwa agafungwa imyaka mirongo itatu yakatiwe na gacaca metre benwa kanyabitari umwunganira we akavuga ko urwo rukiko gacaca rutabayeho kuko uwahanwe ari nyirankunda banyanga aho kuba nkunda banyanga nk'uko bigaragara mu madosiye ya gacaca nabwo ahanwa n'urukiko rwo mu kagari ka murambi muri kicukiro urukiko rwemeje ko urubanza rwasabwaga kwandika bundi bushya rwabayeho mu murenge wa gatenga rukatira nkunda banyanga gufungwa imyaka mirongo itatu ikindi ubushinjacyaha bwasabaga ni ugukuraho urujijo ku mazina ya nkunda banyanga na nyirankunda banyanga Kanyanga buvuga ko mu iperereza bwakoze habaho yari atuye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane n'aho avuka mu cyahoze ari perefegituro ya Byumba abatangabuhamya bamuhamagaraga Nyirankunda Banyanga uregwa bakavuga ko azizwe imitungo itimukanwa y'amasambu avuga ko nyuma yo kujyana mu nkiko abo yasanze barayigabije barimo n'abavandimwe be aribwo bamugeretseho dosiye ya jenoside ngo bayegukane urukiko rwavuze ko mu cyemezo cy'urukiko gacaca hagaragaramo Eugenie Nyirankunda Banyanga bitandukanye na Eugenie Nkunda Banyanga uregwa rwavuze ko ku ndangamuntu no ku ifishi y'ibarura hariho Nkunda Banyanga aho kuba Nyirankunda Banyanga bityo ko bigoye kwemeza ko uregwa yitwa Nyirankunda Banyanga gusa umucamanza yemeje ko mu kinyarwanda habamo akajambo k'umusuma kitwa nyira abantu baba baragashingiragaho bakamuhamagara Nyirankunda Banyanga bigatuma bamumenya yavuze ko uregwa atabasha gusobanura impamvu aho yagiye hose bamuhamagaraga Nyirankunda Banyanga mu gihe mu nyandiko y'irangamimerere yitwa Nkunda Banyanga yavuze ko n'uwabaza uwamwise yasubiramo amazina ya Nkunda Banyanga ariko ko bidakuraho ko abantu benshi bamuhamagaraga Nyirankunda Banyanga ku cy'umunyamategeko wunganira Nkunda Banyanga yavugaga ko hari n'izindi manza zemeje ko Nkunda Banyanga adahindagura amazina n'amaperereza yamukozweho bakamugira umwere umucamanza yavuze ko ibyo ntacyo byamufasha muri uru rubanza kuko ntaho bihuriye n'ikiburanwa nyuma y'izo mpamvu n'izindi yasobanuye umucamanza yemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro kandi ko urukiko rwanditse bundi bushya icyemezo cy'urukiko gacaca rwa Gatenga yategetse ko nkundabanyanga afatwa agafungwa imyaka mirongo itatu muri gereza nkuru ya nyarugenge iri imageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali umucamanza yibukije ko kujuririra icyemezo bitarenze ukwezi ni icyemezo kitaguye neza abavandimwe buregwa madamu stefania mukankuranga yabyawe muri batisimu na nkundabanyanga kubyakira birakomeye nawe ntiwabona umuntu ungana kuriya atarahunze ngo ave mu gihugu atari inyoni iguruka kugeza kuri uyu munota akaba ariho bamushakiye ibyaha iyo sambu ye yayihingaga icyo ngewe numva ni uko nzi ko icyo azira ari isambu ye kuko yarayiburanye igihe kinini cyane aratsinda hose agenda atsinda ese uwo muntu waburanye iyo myaka yose yaragurukaga yagendaga gute kuba muri aka kamwanya baraje kumushimuta ngewe numva ko ari ukumushimuta kuko nta kintu kigaragaza ko yaba icyaha yaba yarakoze urumva ngewe rero sinzi nyine nazira isambu ye icyo nzi cyo ni uko kuri iyi si twese turi abagenzi kandi ntawe ujya muri metero ebyiri ubwo nyine azarenganurwa n'imana cyangwa na leta niyumva ko arengana izamurenganura ku rundi ruhande hari itsinda ry'abagera muri batanu banze kugira icyo batangariza abanyamakuru bari bishimiye igihano cya nkunda banyanga bavuga ko ahubwo igifungo cy'imyaka mirongo itatu ari gito aba barimo abashyirwa mu majwi ko bashaka gutwara imitungo ye metre kanyabitaro umwunganira yabwiye ijwi rya amerika ko nyuma yo kubona icyemezo cy'umucamanza bazanyura mu zindi nzira zirimo no kujuririra twacyakiriye nyine nk'uko n'abandi bose bakwakira icyemezo batishimiye cyane cyane ko twagaragaje ku rukiko ntaho rwahera cyo aho kurwandika kwandika icyo cyemezo kuko ikigaragaza urukiko rwaciye urubanza uko twe tuzi ariko nitumara kubona icyemezo cy'urukiko rwafashe ubwo tuzamenya icyo rwashingiyeho tuzareba niba ari ngombwa kubijuririra cyangwa se niba ari ngombwa gukora izindi nzira izindi nzira muvuga ni nk'izihe zishoboka izindi nzira hari ukujuririra icyemezo hari no gusubirishamo urubanza iby'amategeko ateganya ubwo tuzareba icyo dukora muri izo zose urumva twebwe uko turubona biragoranye ariko tuzareba icyo dukora iby'amategeko ateganya hari byinshi hari inzira nyinshi iki cyemezo cy'urukiko gacaca kitavugwaho rumwe cyafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi umwaka uregwa avuga ko yari yaragiye kwivuriza muri kenya ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric nasumbita murakoze noneho ngabo vedasita abakire atubwire ukuntu abarundi b'impunzi bari mu nkambi ya rusenda iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bugarijwe n'inzara bamaze amezi agera kuri atatu badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa vedasita ngabo rero uri mu rusenda tubwire uko bimeze winjiye muri inkambi ya rusenda iri mu birometero mirongo itandatu n'umujyi wa uvira impunzi z'abarundi zigutura ikibazo cy'inzara izindi ziyita indenga mu gihe izindi nazo zijya guhingiriza mu baturage b'abakongomani kugira ngo zibone ibyo zigaburira abana ubu ngubu ikibazo cy'inzara kirakomeye rwose mbere benshi ubu ngubu turi ko turabura ibyo tugaburira abana bivanye n'uko tumaze amezi agera kuri atatu tudahawe imfashanyo ukuntu byifashe ni ukuri uri kuragendagendera ingo nyinshi ababyeyi ubu ngubu barabura icyo bagaburira abana hari nabo barihora bikora ku dutoki twabo mugabo baramaze kutumara baturya tutaneze ni ukuri ni ikibazo giteye ikigongwe ahubwo twasaba ko hasere na pamu boraba ukuntu n'ukuri batugerukira ko nabo ubundi batatugarukiye ko bikiri mu maguru mashya turabona ko kweri bigoye ugeze kuri biro y'ahakorera ishyirahamwe rya idesi na seneri ariyo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda usanga bamwe mu bagendana ubumuga ndetse n'abasaza baje kubaza amakuru y'igihe ASR na PAM bizabahera ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa Nzayiramya Mathias ni umwe mu bagendana ubumuga bo muri iyi nkambi twebwe abagendana ubumuga bo muri ino kambi ya rusenda kabaye agahomera buno nta jambo ryo kuvuga rigihari kuko iyo abakomeye bo bo bamaze kubabara tweho bamwe bamwe no gupfa baba bamaze gupfa ko nk'izi saha urabye n'agahinda gakomeye usanga umuntu anywa amazi guhera mu gitondo gushika ku mugoroba ubutagira umugore cyangwa ubutagira inshuti ngo arabe ko yose abamuhereze umva n'ingorane twebwe tubayeho nabi cyane kuko nta kidufasha n'amashyirahamwe ya sosiyale twavuga ngo tukwikubitse ko uyikubise kikubwira ko ngo asere nta kigega duhaye Dorothy kubw'Imana ni umubyeyi wo muri iyi nkambi avuga yuko kubera iki kibazo cy'inzara bafite yatangiye kugurisha bimwe mu bikoresho byo mu nzu kugira ngo abone icyo agaburira abana be ubu nagurishije impunzu sigaye ngenda nambaye ubusa gusa rero niyo ngorane y'iwanze jewe mfise ubu ngeze kuyitema ndarondera umuntu angurira amasafuriya nayo noneho wumva sambaho gute yaya ni amezi atatu yuzuye duheruka gupakira mu kwezi kwa kabiri nta shamba baduhaye nta mutahe bampaye n'inzu nabamwo kanatsinda yarabomotse none bagomba ntindatire muri kongo jewe nsaba nibaze bantahane kubera ikibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu usanga kandi hari impunzi zishora mu buraya kugira ngo zibone amafaranga yo kugura ibifungugwa uyu munsi kugira tujye by'ukuri ubonye abana bashoboye kuronka ikintu bajya ushima imana kugira ngo tujye bamwe bariko baragenda kuri tanganika abagore bariko bararongogwa hovyo ku bwinshi n'indwara zizotera zongerekana kubera ubw'inzara yo mu rusenda tumaze amezi abiri n'inusu ku ni ukwezi kugira gatatu ata kintu turiko turaronka dufungura ni ukuvuga duheruka gupokera indya zo mu kwa kabiri ubu turi mu kwa gatanu ntituramenya rero ko niba baradutaye ntituramenya uruhande turimo niba turabarefije twayobowe aho tujya niyo tuva niyo tujya nkagiyewe kwa mufano iwanjye ejo nyene naragiye nemera umugabo amponga amahera amajana atanu nsaba ko jewe ku nzara mfise bonsubiza iyo bankuye cyangwa mo kimwe bakabona hadafise inzira yo kudutahana nibatupokeze kuko turarembye umuvugizi wa seri muri repubulika ya demokarasi ya kongo bwana johannes van gemund yabwiye ijwi rya amerika ko nta makuru afite kuri iki kibazo cy'inzara yugarije izi mpunzi z'abarundi kwaza kubaza abahagarariye haseri nyuma akaza kuduha amakuru ntibyatinze yaduhaye nimero z'abahagarariye haseri kinshasa tubavugishije batubwira yuko baza kudusubiza twongeye kubavugisha ntibafata telefone yacu gusa umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda bwana didier numbi wa numbi avuga yuko pamu yababwiye ko igiye kuza mu rusenda gutanga ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izo mpunzi gusa ntibavuga umunsi kubera impamvu y'umutekano si ubwa mbere izi mpunzi zo mu rusenda zihura n'iki kibazo cy'inzara iterwa no gutinda guhabwa amafaranga yo kugura ibifungugwa umwaka ushize ibihumbi bibiri na mirongo ibiri impunzi zo mu rusenda zakoze imyigaragambyo zisohoka inkambi kubera inzara vedasengabo ku bwararira ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'epfo tukiri ku bya repubulika ya demokarasi ya kongo perezida felix Tshisekedi arasaba mugenzi we w'u rwanda paul kagame gushyikiriza ubutabera abakekwaho ubwicanyi bwabaye mu burasirazuba bw'igihugu cye bikubiye mu kiganiro Tshisekedi yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'ubufaransa afp ejo bundi kuwa gatatu ni inkuru y'ijwi ry'amerika serivisi y'igifaransa twasemuriwe mu kinyarwanda na temistokle mutijima umukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo yasabye ko ubutabera butangwa ku bagizweho ingaruka n'ibyaha bimaze imyaka irenga makumyabiri bikorewe mu gihugu cye mu kiganiro bwana cisekedi yasaga nk'usubiza ku byari byatangajwe mbere na mugenzi we w'u rwanda mu kiganiro yari yagiranye n'ibitangazamakuru bya radiyo mpuzamahanga y'abafaransa rfi na televiziyo france 24 ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo perezida kagame ku birebana n'ibyaha bivugwa muri raporo mapping ko byaba byarakozwe n'ingabo z'u rwanda ku butaka bwa kongo yavuze ko nta byaha byakorewe mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyangwa ngo bibe byarakozwe n'abavugwa muri iyo raporo ku bwa mugenzi we cisekedi ariko perezida kagame yakaba yafashe ubutabera mu kubushyikiriza abafite ibyo bakurikiranweho Aujourd'hui, donc, euh... soyez sûr que nous sommes déterminés à faire justice kuri ubu mubyizere ko twiyemeje gutanga ubutabera ku bakoze ibyaha nibwira kandi ko biri mu nyungu za perezida kagame kwitandukanya nabo niba muri fpr harimo abakoze ibyaha bagomba gushyikirizwa ubutabera kandi ibyo biri mu nyungu za perezida kagame kubashyikiriza ubutabera nibyo kuko ni iby'agaciro ku gihugu cye
uretse ukudahuza ku birebana n'ibyaha bishinjwa abasirikare b'u rwanda ko baba barakoreye mu burasirazuba bwa kongo aba baperezida bombi kandi mu biganiro bagiranye n'ibitangazamakuru mu bihe bitandukanye bagaragaje kunyuranya imvugo ku birebana n'umuganga rurangiranwa dr mukwege wanegukanye igihembo cy'uwaharaniye amahoro cyitiriwe nobeli ku bwa perezida kagame dr denis mukwege ukunze kugaruka cyane kuri raporo mapping asaba ko hatanga ubutabera ku bakorewe ibyaha bivugwamo ni igikoresho cy'abantu batagaragara baba bamubwira ibyo avuga asubiza kuri ibi perezida cisekedi yavuze ko dr mukwege ari ishema ry'igihugu kandi amushyigikiye mu byo akora byose
numvise ko hari ibyo yaba yaravuze kuri dr mukwege kuri twe mukwege ni ishema ry'igihugu umuntu wegukanye igihembo cyitiriwe nobeli abantu nk'abo ntabwo baboneka aho ariho hose ni ishema kuri twe ni umuntu kandi waharaniye amahoro cyane cyane mu gusubiza agaciro bariya ababyeyi b'inzirakarengane bangijwe dogiteri mukwege turamushyigikiye nta kuzuyaza
raporo mapping isa nk'ipfundo ryo kugongana mu mvugo kw'aba baperezida bombi basaga n'abamaze kubaka umubano w'akadasohoka yakozwe n'impuguke za loni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi igaruka cyane ku byaha bikomeye by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu byaba byarakorewe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu kugeza mu w'ibihumbi bibiri na gatatu ikagaragaza ko mu gihe byaba byemejwe n'urukiko ibyo bishobora kuvamo n'ibyaha bya jenoside mu bagarukwaho ku isonga ku kuba barabigizemo uruhare harimo n'ingabo z'u rwanda icyakora ku ruhande rwa leta y'u rwanda ibikubiye muri iyo raporo ni ibihimbano by'abagamije kuyobya uburari bagaragaza ko habayeho jenoside ebyiri
ijwi rya amerika siporo mu irushanwa rya mbere rya basketball africa league bal ririmo kubera mu rwanda riri mu karuhuko kuri uyu munsi wa gatanu ku makipe yose imikino izakomeza ejo ku wa gatandatu mugenzi wacu jean claude munyandinda umunyamakuru w'ijwi rya amerika ukurikirana ibya siporo n'imikino mu rwanda aratubwira ibyo twiteze mu rwanda muri iyi wikendi
muri iyi mikino ya bar nyuma y'akaruhuko ko kuri uyu wa gatanu ejo kuwa gatandatu ubwo irushanwa rizaba risubukuwe hari impinduka ntoya zizakorwa zirebana n'ingengabihe y'imikino ahanini bitewe n'umukino wigijweyo wagombaga guhuza zamalek yo mu misiri na groupement sportif de petrolier yo muri algeria guhera saa munani zuzuye ku isaha y'i kigali mu itsinda rya gatatu ferroviario yo muri mozambique izahura na groupement sportif de petrolier yo muri algeria uyu mukino uzakurikirwa n'imikino ibiri yo mu itsinda rya mbere ni ukuvuga umukino uzahuza gendarmerie nationale yo muri madagascari na rivers hoopers yo muri nigeria guhera saa kumi n'imwe n'igice ndetse n'umukino karundura uzatangira saa tatu z'ijoro hagati ya patriot basketball club yo mu rwanda na us monastiri yo muri tunisiya abakinnyi ba patriot bayobowe n'umutoza alan major bafite morale y'uko bashoboye gutsinda imikino ya mbere yo mu itsinda ku buryo nta bwoba bafite imbere ya monastiri nubwo ari ikipe yo kwitonderwa nk'uko inzobere mu gusesengura basketball zibivuga iyi kipe ya us monastiri irakomeye cyane ahubwo kuri njyewe nibo uh, bafite icyizere cyane gutsinda iri rushanwa ni ikipe ifite aba abakinnyi bagera kuri umunani bakina muri ikipe nationale ya Tunisi kandi murabizi ko aribo defending champions ba Afrobasket ni abakinnyi bamaze imyaka irenga icumi bari kumwe baraziranye uh, bafite experience yo hejuru uh, muri 2019 bakinanye muri Coupe du Monde mu Bushinwa n'ubundi bafite icyizere cyo gukina muri Jeux Olympiques muri Tokyo ni ukuvuga ngo experience bafite irahagije kandi iyo match izaba ikomeye cyane kuri Patriot ariko nibakomeza gukinana nka ikipe bashobora kugira kugira icyizere cyo gutsinda iyo match uyu mukino wa Patriot Basketball Club na US Monastir ijwi rya Amerika rizawugeza ku bakunzi bayo igihe uzaba urimo kuba ku cyumweru imikino ya BAL izakomeza ari nabwo hazasozwa icyiciro cy'amajonjora mu matsinda guhera isaa munani Zamalek yo mu Misiri izahura na AS Douane muri Senegal mu itsinda rya gatatu mu itsinda rya kabiri Forces Armées et Police yo muri Cameroon izahura na AS Police yo muri Mali guhera isaa kumi n'imwe n'igice hanyuma isaa tatu z'ijoro AS Sali yo muri Maroc ikina na Petro de Rwanda yo muri Angola umukino umukino wagombaga guhuza zamalek na groupement sportif de petrolier ukaza gusubikwa uteganyijwe kuwa mbere w'icyumweru gitaha guhera saa moya n'igice ku mugoroba tunyarukiye mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru hazatangira imikino y'intera ya kabiri ikurikira icyiciro cy'amatsinda muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda ku makipe umunani yitwaye neza mu matsinda akaba arimo guhatanira igikombe kuri iki cyumweru marine fc izahura na rutsiro fc kuri stade muganda i rubavu apr fc ikine na espoir fc kuri stade huye kuri stade y'umuhanga ikipe ya es kigali izahura na rayon sport hanyuma kuwa mbere y'icyumweru gitaha bugesera fc ikazakina na polisi fc kuri stade y'ubugesera yari claude munyandinda i kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dushimiye bagenzi bacu bose batugejejeho aya makuru ni ahangaha kandi ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama